ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi ndagiharira ahanini umwana w'umukobwa wari umaze imyaka mirongo itatu atandukanye n'ababyeyi be anita uwamahoro akomoka mu cyahoze ari komine cyumba mu cyahoze ari perefegitura ya byumba ubu ni mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda uwo mwana yari mu nkambi ya nyacyonga yarimo abavanywe mu byabo n'intambara aza kuhava ajya i kabuga naho yavuye ajyanwa mu bufaransa n'uwavugaga ko amutabaye mu myaka ya mbere uwamujyanye yandikiranaga na se w'umwana akamuha amakuru nyuma y'imyaka mike arabihagarika papa w'umwana nyakwigendera sebasitiyani bitanuzire yitabye imana mu mwaka wa bibiri na gatatu atazi amakuru y'umukobwa we ariko yari azi ko ari mu bufaransa mu mwaka wa bibiri na cumi niho musaza we jean claude habumugisha bita muganga yiyemeje gutangira kumushakisha abagombaga kumuha amakuru ntibayamuha nyuma y'imyaka cumi n'ibiri ashakisha aza mu kiganiro agasaro kaburaga kuva abitubwiye twashakishije mu gihe cy'amasaha mirongo irindwi n'abiri ni ukuvuga iminsi itatu gusa tubona uwo mwana w'umukobwa wari umaze imyaka mirongo itatu agiye mu mahanga kandi tumubona mu gihe twateguraga ikiganiro ku nshuro ya mirongo itatu cy'agasaro kaburaga
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona nubwo bwose mu kiganiro twibanda kuri anita uwamahoro umusaza we habumugisha jean claude ya ishakishaga n'abandi batatu barimo babyara umugisha atuye mu karere ka gicumbi umurenge wa cyumba hahoze ari komine cyumba muri perefegitura ya byumba abantu ndangisha ni abo bana uko ari bane uwamahoro anita na hakiri kasigere na macibiri ariwe tizihabona na murumuna wa kasigere ariwe hakiri aba bana ni abanyarwanda ni abagande nduva amazina amwe arimo ikigande n'andara ikinyarwanda bite yego abo bahungu uko ari babiri ni abanyarwanda ni abagande mama wabo ariko avugana na papa se yari yarapfuye hanyuma mama wabo asubira mu rugo aranabazana ubwo nawe yaje gupfa arabadusigira aba basigira uri kumwe na papa wawe yego nari ndi kumwe na papa wanjye ubwo hari ryari mu buhe mwaka hari mu mwaka w'icyenda na kabiri aba bana uko bavuze uko ari bane banganaga bari hagati y'imyaka ingahe n'ingahe icyo gihe bari hagati y'imyaka itanu n'itandatu kuko nibwo bari bagiye gutangira uwa mbere nangwine umukuru muri bo ninde ni uwamahoro anita naho umutoya muri bakabande yari kasigeri hanyuma mwaje gutandukana gute byagenze bite hari inkuru zaje gutera mu nkambi ko hari abazungu bari gufasha abana cyane cyane b'imfubyi nanga se abana batoya bakabajyana hanze ngira ngo ubwo ni uko papa yaje kubyinjiramo abohereza aza guhura n'abo bafureri baza kubatwara babanza kubajyana mu bigo by'imfubyi ninde waje aho mu nkambi kuvuga yuko barimo bajyana abantu i burayi ninde ayo makuru mwabwiwe nande ayo makuru ngewe nge icyo gihe nanjye nari ndi umwana yego umukuru ariko nari ndi muto cyane gusa ayo makuru naje kuyumva na papa hanyuma anavuga yuko abo bazungu bagiye kuzaza kumusura kuko twaho mu nkambi twahise tunahava tujya kuba ikabuga ngira ngo baje mu rugo bazi ikabuga kuza kubareba
iyo nkambi iyo nkambi uvuga mwarimu ni iyihe ni iya nyacyonga mwavuye nyacyonga mu gikabuga ye tujya kuba ikabuga abo bazungu baje kubareba warababonye ngewe baza ntabwo nari imari ariko ayo makuru narayumvaga hanyuma nanagarutse nje mu kiruhuko kuko nahise njya ku ishuri ngarutse nsanga abo bana barabatwaye ariko nza kumenya ko bari mu bigo by'imfubyi aho hafi hanyuma nyuma yaho nibwo ndi ku ishuri intambara yahise iba jenoside yahise itangira igitangira jenoside ubwo twahise duhunga turatatana buri mungu ukwanjye n'ababyeyi bahunga ukwabo nabo banangira ngo ubwo bahunze ukwabo gusa twaje kugera mu nkambi tugeze mu nkambi twaje kugera muri zayire tugeze muri zayire mu nkambi turongera turicara turavuga se ko turi twenyine aba bana bo bakatubwira ati nyine abazungu bari baraje barabatwara none ubu sinzi amakuru yabo ariko ngiye kuyashakisha akoresha kuruwa ruje akoresha na n'abapadiri bamwe twari twahunganye kuko ngo hari abo bapadiri hari abandi bapadiri bari baziranye bo mu rwanda agenda aperereza aperereza basi abapadiri baza kuza kumubwira yuko abana bagiye hanze bari mu bufaransa bavuga nyine umupadiri ko ariko yamubwiye ntekereza ko abo bapadiri nabo sinabamenye ariko ayo makuru yaje ariyo atubwira nuko turahumurizwa tumenya ko abana bari mu bufaransa mumenya ko bari mu bufaransa hehe bajyanywe nande mu bufaransa ninde wabitagaho ni ukuvuga ngo abo bana ukuntu bari bajyanywe bari bajyanywe n'uwo mupadiri wajyaga wandikira papa kuko muri izo mpapuro nakohereje birimo nyuma uwo mupadiri yitwaga juri amazina ye ni ayo ngayo hanyuma ni ukuvuga ngo we yari yarahunganye nabo ngira ngo hamwe n'abandi bana benshi ahari ntabwo bizi ariko niwe wabajyanye kuko na nyuma yaho yaje kuza mu nkambi by'amahirwe mabi nanone asanga n'ahari njye sinamubonye sinamuzi n'isura hanyuma nyuma yaho rero akimara kugera mu nkambi yaje kubonana na papa na mama ngira ngo barabonanye baravugana we aranabazi baranamuzi anababwira yuko abana bahari icyo gihe abazanira n'amafoto y'uko abana bagezeyo ngira ngo amafoto amwe na hari ifoto imwe nakwereka andi yagiye atakatakara kubera urugendo rwo kubashakisha twari turimo muzakimara gupfa kuko ntitwongeye kumenya amakuru yabo uwo mupadiri uvuga mu mabaruwa mu ibaruwa wanditse uravugamo umupadiri wera witwa Pierre jo niryo zina rye niko bamwita ni Pierre jo uwo mupadiri abaho aba mu bufaransa urashaka kumbwira ko niwe wajyanaga abo bana ndatekereza ko ari bo babajyanaga cyangwa se akaba yari kumwe n'abandi bapadiri bagenzi be ntabwo wigeze aho umariye gukura ntiwigeze ushaka kugerageza kumwihamagarira ngo umubaze aho barumuna bawe bari kumuhamagara naramuhamagaye bikanga ariko ikintu nagerageje ni kimwe hari abantu bari bene wacu bari batuye mu bufaransa usibye ko nk'ubu ngubu numva ko yaba mu bubirigi ko yitabye imana kubera zino mpamvu za korona hanyuma naramwandikiye musobanura uko bimeze ngira ngo na papa yari yarabimubwiye akiriho bagerageza kubivugana yaje kunsubiza yuko ngo ibyo bintu twashakira muri muri ambasade twango kuko hari na murumuna wanjye wari warabimugejejeho wabikurikiranye mbere hose n'ibyo bipapuro bitakara yari yaragerageje ku buryo bavugana uwo mupadiri ntibyashoboka kubera uwo mugabo utaduha utabashije kuduhuza nawe ariko nyuma yaho ngewe ubwanjye nakomeje gushakisha nza kugera ku bandi bapadiri b'abanyarwanda babaga muri diyoseze ya byumba nza kuza guhura n'igisonga cya musenyeri muri diyoseze ya byumba harimo umupadiri witwaga safari aramfasha avugana n'undi mupadiri w'umunyarwanda wabaga mu bufaransa ntari kwibuka izina uwo mupadiri w'umunyarwanda wabaga mu bufaransa we nzine yagiye kureba padiri juri ku makuru nari maze kumuha asa nk'ayo ngayo naguhaye agiye kumureba amugeraho baravugana mu kumubwira amubwira yuko ngo yavuganye na papa amubwira yuko abana batakiri abafaransa batakiri abanyarwanda parido hanyuma amubwiye ko abana batakiri abanyarwanda araza ngira n'amahirwe aza mu rwanda aje mu rwanda njya kumureba iwabo iwabo ni hariya ibyumba hariya kibari njya kumureba iwabo aranyicaza muri salo iwabo arambwira ati rero umupadiri mwana nibona agiye kumureba ndamubona maze kumubona navuganye nawe ku kibazo cy'abana atarambwira ati yari yabisobanuriye papa ngo ariko ngo papa yaramubeshye ngo kuko abana ngo bamwe barabe ngo kandi abana atarabe ngo kandi ngo yari yaramubwiye ko abana bose arabe ngo hanyuma yanamubwiye ko abana ari abafaransa ngo batakiri abanyarwanda ngo ku bw'ibyo nta yindi mpamvu tutakabaye tumubaza mbere yaho hari ukuntu papa nawe yari ngo yarageze guswana nawe agerageza ahari no kumwandika mu binyamakuru ko yamutwariye abana bakaba batari kubyumvikanaho ngira ngo nibyo baje gushwaniraho kuko yashatse kumwima amakuru kuko yari yaramubwiye mu makuru numvise papa avuga yamubwiye ko abana yabahaye abandi bantu ngo bo kubafasha nangwa bo kubarera hanyuma bakabiyandikaho ubwo batakira abanyarwanda atakabaye abamubaza ubwo n'amahire make yaje gupfa ayo makuru nawe atayadusangije neza ariko utwo tuntu nari naratwumvisheho gutyo hanyuma tubura na konegisiyo gutyo ngiki cy'uwo mupadiri nawe yabashije kumbwira nicyo kibazo twakunze kujya hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku bana bavanywe nyacyonga banyuze kuri umupadiri Pierre jo bakanyura muri rufurina y'i Masaka bakagera mu bufaransa abo bana bajyanwaga bavanywe mu mpunzi bakababwira ko bagiye kubashyira abantu bazaba babarerera hagati aho ntibababwire yuko abo bana bagiye kubona abandi babyeyi mu gihe rero bakugira inama yo kugira ngo uzabaze ngo ambasade y'ubufaransa nagira ngo nanjye nkugire inama y'uko wabaza leta y'u rwanda kubera ko abana bagiye ari abana b'abanyarwanda ikindi ni uko nk'uko amategeko y'u rwanda biteganya ndetse n'amategeko agenga imiryango kugira ngo umwana ahabwe undi muryango umurera ni ibintu biteganywa n'amategeko bivuge yuko hagomba kuboneka urupapuro rushyirweho umukono imbere y'urukiko rwa mbere rw'ibanze rw'u rwanda rwemera ko uyu mwana wa kanaka ahawe undi mubyeyi kubera ko adafite undi mubyeyi kandi hakaba hari umuntu wemeye kumutanga uhagarariye uwo mubyeyi utagihari niba papa wawe ari we witangiye abana hagombye kuba harabonetse impapuro yashyizeho umukono zikaba ziri mu gitabo cyo mu rukiko rw'ibanze rw'u rwanda rwaba urwa nyarugenge icyo gihe rero niho izo mpapuro zagomba kuba ziri ariko niba izo mpapuro ntazihari abana bakaba barahawe abandi babyeyi ni ukuba kubaha ababyeyi bikurikije impapuro zitemewe n'amategeko y'u rwanda n'ay'ubufaransa kubera ko haba harakoreshejwe impapuro mpimbano icyo gihe nabyo ni ibintu bikurikiranwa n'amategeko kuba abana bari mu bufaransa birumvikana niho bari nkurikije impapuro nabonye biragaragara ko abana bari mu bufaransa padiri Pierre jo ntabwo avuga yuko abana badahari ni uko gusa atavuga uko abo bana bahawe abandi babyeyi n'amategeko yakurikijwe bikaba rero ari uburenganzira bwawe bwo kumenya amakuru ya barumuna bawe ukaba wakwifashisha amategeko agenga leta y'u rwanda kandi leta y'u rwanda ikaba yagufasha hagati aho kubera ko waje hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga tugiye gukora ubushakashatsi bwacu bwimbitse nk'uko bisanzwe tugufashe kubona barumuna bawe n'ababyara bawe ngaho rero utegereze icyo tuzageraho tuzakikumenyesha vuba sinzi niba hari ikindi ushaka kongeraho mbere y'uko duha ijambo abandi icyo nakongeraho rero ni uko bashimira kuba mwabashije kunyakira kandi murakoze cyane kuba muri bubashe kudufasha kubikurikirana hanyuma natwe tugiye kongera kugerageza duce mu nzego zibishinzwe dukomeze tubaze mu gihe tuzabona umwanzuro mwabonye cyangwa se na hano uzaba wabonetse ndumva nta kindi nakongeraho gusa murakoze imana ikomeze ibahezagire muri byose
agasaro kaburaga kabonetse
nyuma y'iminsi itatu dushakisha twamenye aho anita w'amahoro aherereye turandikirana ndetse turanavugana mubwira ko afite umuryango we mu rwanda dore uko yabyakiriye
ndabibonye ntabwo mwumvise ukuntu iki ari ikintu gikomeye kuri cyo kubona umuryango nta muntu wanjye nagiraga Non, maintenant, maintenant, tu n'es plus seul, tu as une grande famille, une grande famille au Rwanda qui veut te retrouver. Et, et, là, je vais te réunir avec ta famille très prochainement, très très vite. Ok Toi, une très belle famille qui t'aime. ufite umuryango ugukunda ugushaka wari warakubuze igihe kirageze kugira ngo ubone ibyishimo famille et d'être enfin heureuse comme une enfant ok Ces larmes, tu aurais bien voulu les verser il y a longtemps. Aujourd'hui, ah oui. tu as une raison de les verser. Alors là, ne te retiens pas. Oui. c'est notre forme de guérison aussi ayo marira y'ibyishimo yareka shoke araruhura hari abana benshi ku isi batabasha kurira kubera ko batagira kivurira batabasha kugaragaza uko bari kubera ko nabyo bidufasha kwishima ça contribue aussi à notre bonheur Tu, tu, vas, tu, tu vas digérer la nouvelle mu gihe utiyakira ngiye kubwira umuryango wawe ko nakubonye ko bidatinze mugiye guhura tous réunifiés C'est un rêve qui se réalise pour moi. Vous ne savez même pas à quel point. Enfin, Dieu vous bénisse. Vraiment, parce que ce que vous faites, c'est magnifique. Je, je n'espérais plus. Je n'espérais plus. Retrouver mes parents. Je, pour moi, nari nzi ko nshobora kuzabona ababyara banjye barumuna banjye cyangwa se basaza banjye iyaba nashobora gusandara nkava mu kumanya igihumbi cy'ibyishimo nibyo nifuza kubera ko ibyishimo byansembeye
agasaro kaburaga
birumvikana ko inkuru nziza nk'iyi ugomba kuyihabwa mbere y'abandi ni umubyeyi maze rero kubwira jean claude habumugisha ko nshobora kwemeza nta shiti ko anita uw'amahoro navuganye nawe ko ari mushiki we yanyemereye ko umwana nabanza kumuhuza na nyina wari igicumbi naramuhamagaye
karame oui allo allo oui ni nyirarukundo tuvugana eh ni nyirarukundo jewe ndi venuste nshimiyimana ndi hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga eh
hari umwana wawe waduhamagaye atubwira ko ashakisha mushiki we hari hari umwana wabuze yego uwo mwana yitwa nde
uwamahoro anita mwatandukanye ryari twavuye muri nyaconga tujya i kigali twari dutuye twebwe i kigali muri kabuga noneho umugabo wanjye agenda agiye muri kigali mu misa ubwo aza abimbwira nanjye ndabyishimira kuko nari nzi ko umwana agiye kwiga nyine muri garidiyeni ubundi uza kumva ngo yagiye i burayi
nyine ubwo bikubise natwe duhunga tugana muri zayire ubwo umwana twumva ko umupadiri kuko uwo mupadiri tugeze no muri zayire yaje kutwandikira n'umwana aratwandikira yatubwira ko yagiye ko yamujyanye twari tuzi kuba atakibaho ariko atwandikiye atubwira ko yaburije indege bakagenda ubu si ujya umutekereza ukavuga uti yenda nzamubona cyangwa watereye iyo yewe mu mashengesho njya nsenga mba nsenga ngira ni mana dore papa w'umwana yarapfuye atamubonye nariko njyewe mana uzambabarire mubone ariko mbese nkasenga nkahora mbirota no kubirota ubundi nkarota twahuye gutyo mbese isengesho njya nsenga mba nsenga ni imana ntazabona umwana wanjye ubu se nkubwiye ko umwana wawe ariho namubonye wabyakira uti
yewe we nakwishima nakwishima mbese nibyo rero ngaho ishime unezerwe umukobwa wawe naramushakishije ndamubona ariho ameze neza arakomeye kandi aragusuhuza ariko umwana mbonye amahoro we mana we mana ishimwe mana ishimwe nubwo ntaramubona rwose imana ishimwe we nyumva mbonye amahoro yewe we mana ishimwe cyane yewe we mana ishimwe we ubu se
aro yego wowe uzamubona kuko
umukobwa wawe uzamubona birumvikana nicyo tubereyeho hano ku ijwi rya amerika iyo tu ushakishije umuntu tukamubona tumuhuza n'umuryango we eh, ubwo rero umukobwa wawe nta kabuza mugomba kubonana nicyo wifuzaga kandi nawe arabyifuza guma kuri telefone muhamagare ndebe ko nahita mbahuza kano kanya ah, mukaganira Allô Allô Anita Oui, Anita, tu es là
oui, oui, je suis là.
umukecuru umukobwa wawe wamwumvise niwe turimo tuvugana mu rurimi rw'igifaransa nguwo anita uwamahoro umaze imyaka igera kuri mirongo itatu utabona mu kanya wambwiraga ko umubonye wakwishima birushijeho noneho musuhuze umukecuru nguwo umukobwa wawe Ye, Uraho maho. Mahoro.
Hi.
Maho.
Oh, Uraho. Amakuru.
amakuru mama
Ni meza.
I'm so happy
umukobwa wawe aravuga ko ari marira marira y'ibyishimo ngo arishimye cyane ushobora kumuvugisha mukecuru ushobora kumuvugisha ukamuhoza n'umwana wawe ntagire icyo ukubuza kumuvugisha Mahoro humura mwana wanje turabonanye. Ewa mahoro. Imana ishimwe mahoro kuko kumvishe. Ahari Imana izabikunda tubonane mbone nkubone mahoro mwana wanjye uraho urakomeye
ta mama elle aussi urishimye est cyane très émue elle, est- elle espère te voir très prochainement
nanjye ndishimye cyane ndizera kuzababona mubyeyi nyirarukundo nta kandi kajambo ushaka kubwira umukobwa wawe imana ubwo bikunze ugire vuba vuba nzakubone ku maso ku maso nawe umbone tubonane nzaganire na nawe turamukanye urukumbuzi rushire yewe mfite urukumbuzi rwinshi nk'ubonye mwana wanjye kandi imana ishimwe
Moi aussi, je me réjouis. euh, je me réjouis de pouvoir euh, tous les voir et euh, de pouvoir. euh, ntegereje guhura nabo bose ndashimira imana yabaragiye nkaba mbonye umuryango toujours là, toujours, euh, umuryango j'ai- wanjye maginga aya ntawe undusha umunezero ku isi et, euh, enfin, je, je suis, je suis la personne la plus heureuse du monde en fait, à à l'heure actuelle.
ahasigaye rero ndifuza ah, kubashishikariza gukomeza kwishima mu kanya ndabaha nimero y'umukobwa wanyu nawe ndamuha nimero zanyu mufite nimero nyinshi eh, kugira ngo mushobore kuganira mwisanzuye mubyeyi nyiramahoro hari icyo ushaka kubwira abumva ijwi rya amerika muri aka kanya ye turagushimira ndagushimira ibyo wakoze ni byiza cyane rwose wakoze kuba umuje n'umwana wanjye kandi n'uwo mwana wanjye umusuhuze umubwire utarishimye cyane kuko yongeye kumva ibyawe ariko ugire vuba vuba mubonane mbone kubone Je suis heureuse et euh, je. si euh, on pouvait euh, voler comme les oiseaux, Ndishimye je serais cyane.
déjà près d'eux. euh, Icyangira akanyoni je- je- narara aussi mbatasheho aussi de- de pouvoir les voir, de ndifuza pouvoir cyane guhura nabo Je suis pleine de gratitude, euh, ndashimira par rapport imana à ce qui ibimbayeho m'arrive nibyo actuellement.
nifuzaga C'est c'est tout ce que j'espérais et, euh, et ça arrive enfin.
agasaro ka buraga
nk'uko nari nabibemereye bose nabahaye nimero za telefone bakoresha kugira ngo bahamagarane nta nkomyi jean claude habumugisha amaze kuvugana na mushiki we naramuhamagaye mubaza uko yabyakiriye byanshimishije cyane nabuze uko mbigenza noneho maze no kuvugana nawe kuri video call byanshimishije cyane rwose numva birandeze bineza neza tuvuganye amagambo nk'abiri mpita nkumva kubera emosiyo emosiyo zandeze mbura uko nifata mbura icyo navuga ako kanya ariko mu by'ukuri birandeze kandi nshimiye agasaro kaburaga nshimiye wowe venute nshimiye imana ntabwo mfite byinshi navuga gusa birandenze birandenze ibyishimo birarenze kandi nshimye n'ukuntu bwihuse aka kanya kuko mbashije no kumubaza kuri bagenzi be ambwira yuko hari abazi ariko umwe atari kwibuka aho yaburiye uwo wa mukobwa we nari nashize kuri biriya kapuro byo ku ifoto uwo bita juri yambwiye yuko atari atazi aho yaburiye ko buriya tuzagerageza naho dukomeze dushakishe tuzifashisha n'uriya mupatiri ubwo bamuziranye ariko sinakubwira uko meze mbese na mbere ukimamaga n'umbwira yuko wagerageje kumubona rwose numvise bindeze ku buryo udashobora kubyiyumvisha numvaga bitashoboka kuko nari maze igihe kirekire mbishakisha kuva muri bibiri na makumyabiri na kabiri njye nibwo ninjiye mu byo kuvuga ngo reka mushakishe nako kuva muri bibiri na cumi nibwo nabyinjiyemo none ubu mubonye muri bibiri na makumyabiri na kabiri urumva hashize imyaka hafi cumi n'ibiri rwose ni urugendo rurerure gusa ndabashimiye ndabashimiye icyo navuga ubu se kuko navuga ko kavuge yuko imana imana izaguhe byose byose byose byose byose kuko ngiye kuvuga buri kimwe namara umwanya urakoze cyane nawe ngushimire kuba warizeye ijwi ry'amerika bitugaragariza yuko mutwumva mudukunda kandi ko n'akazi dukora hari icyo kabamariye iyi radiyo ni iyanyu ntimugakangwe kuyi kuyizaho igihe mushakiye ikabaha ijambo tukarisangira kandi tugafatanya kugira ngo abo babuze ababo bashobore kubabona kimwe nawe umuryango wawe ibyishimo ni byinshi nawe yishimye cyane aravuga ko ashaka kuza kubareba ubwo rero muzamwakirane urukundo n'urugwiro yego turishimye cyane rwose turishimye kandi turongeye turabashimiye mukomerezaho n'abandi mukomeze mukomeze mu ijambo rimwe numva nasoza mvuga mvuga kuri weho yego reka mvuge ko uri mose uri mose imana yaduhaye muri muri iki gihe uri mose rero mose inkono ufite uyikomeze uyikoreshe gutyo numva biri mubi uzagera ku ntego imana yagushyiriye kuri iyi si urakoze cyane ngaho ukomeze unsabire agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wamurisanga hari undi mwana w'umukobwa nawe wari mu nkambi ku munini hafi ya kibeho mu majyepfo y'u rwanda yitwa nyirasikubwabo joseline mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine uwo mwana wari uzwi ku izina rya ingabire akaba umwana w'umugabo witwa bikorimana emmanuel uwo mwana yaburiwe irengero ageze i gatagaragana mu bugesera akomotse mu nkambi yo ku munini ariko umubyeyi we akatubwira ko yari avuye mu nkambi y'abacikacumu nyina umushakisha yitwa karwera erevaniya atuye mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda mu karere ka bugesera umurenge wa gashora akagari ka biryogo umudugudu wa kagarama nashakishaga umwana nabuze nzi ku bwabo dodarine hanyuma rero irindi yari afite ryari rihimbano nyine bamuhimbye ingabire turi mu nkambi iyo nkambi mwarimu ni iyihe
bari mu nkambi yo ku munini hareba ikibeho ku munini wa gikongoro ya kera
ya gikongoro mwari kumwe muri iyo nkambi
twari kumwe muri iyo nkambi noneho inkambi bayishenye yaho ku munini nyine harebaga ikibeho kibeho barayisenya noneho basenya n'aho ngaho twari turi hanyuma umwana rero nza kumubura anyuriye nzira ngewe rero nkomeza nkomeza mu majyaruguru nkomeza ngenda nzamuka rero njya ku gikongoro uruhande rw'ububi rw'ishyamba ku mashyamba yaho yego
wewe rero ubwo yagiye mu majyepfo rero ajya mu nkambi y'abacitse ku icumu yagiye mu yihe nkambi yarihe inkambi ngo ari iy'ubutare ibutare iy'ubutare ariko ntabwo nzi uko yitwa iyo nkambi bari barimo ariko ngo hari ku rubibi rw'abafaransa aho bari barasinze barashinze irambo nyine kugira ngo bamwe bamwe bahunze bazamuka bagumaho intambi y'ubutare nayo yerekere hepfo ndakumva inkuru inkuru zivugwa yuko ngo ari mu nkambi ngo yaba mu bacikacumu hanyuma rero abo babivugaga yego ni abantu babaga aho ngaho nyine barimo bahunguka bahunguye abacikacumu ngo batahe iwabo nibo bavuze yuko ngo babanaga barakwiye bati ingabire twaramubonye ngo babonye nyine ingabire ngo umukobwa wabikora imana imanweri nkiza nyine mvuga ntiyenda azataha hanyuma azana n'umuntu azana n'umuntu duturanye amuha amasafuriya amuha n'ibikombe amuha n'amajerekani aramubwiye aravuga ati wowe ntitujyana ngo bari bahuriye ku modoka ngo bahuriye ahantu i gatagara ngo ngewe ngo ntitujyanye rero ngo ngo bwo mama atamanutse ngo atahe mu bugesera ati none ngiye kwaka icyangombwa kimpungura nimara kukibona muzabona ntunguka nza ati noneho mama nawe mubwire tumanukane ubwo rero uwo muntu yamuherutse ubwo ngubwo naho ruguru ntiyigeze ahageraho na rimwe umuntu yaburiye rero muri icyo gice cyaho cy'aho ngaho mu za gatagara ni ukuvuga ko yavuye mu nkambi y'abacikacumu azamuka agera muri izo za gatagara agira ngo umuhahurire yibwira ko nawe wamanutse wagarutse mu rugo amenye ko utarataha arigendera imanutse ntashye nza mu bugesera ibintu yari afite nabihawe n'uwo muntu bari kumwe bahuriye ku modoka uwo muntu yitwa nde mubyeyi uwo muntu yitwa kamashara saburoniya yego noneho rero niwe bazanye muri iyo modoka baraza noneho bageze aho hantu gatagara noneho aho yari ari muri iyo nkambi y'abacikatuma bamuhaye intuze intebe ngo z'ibyuma bamuhanye nyine n'amajerekani n'amasafuriya ageze ahantu ku tubari twaho ngo ahasanga abantu noneho izo ntebe ngo niho yazibikije ngo aravuga ngo asubiye muri iyo nkambi kwaka icyangombwa kimuhungura ngo yaza atakizanye ngo yibagiwe ngo yibagiwe ava muri iyo modoka ngo asubirayo ngo aramubwira ngo usubiye mu nkambi ngo ajye kuzana icyangombwa ngo njye kureba ngo ninjibona ngo ndajya kureba mama tumanukane ngo none ibyo bintu yongere kandi ngo uhaye n'ayo masafuriya uzayajyane uyabike nitumanuka tudaza tuyatore ariko izo ntebe izo ntebe n'ibindi yari afite yabisize ku kabari ngo naza azaza bitore ubwo rero ni uko byagenze nyoberwa irengero rero nkagumya nkabaza mbwira za kuruwa ruze bakavuga ngo reka ngo ntibamubone umukobwa wawe yasubiye yageze i gatagara arongera asubira ibutare agiye gushaka icyangombwa ntiyongeye ngo ntiyongeye kugaruka kuko ntamubonye naho narindi ntiyahageze none rero numvishije muri gushakisha nk'abana babuze n'abantu bose babuze nanjye ndavuga nti ninga nandikira uyu munyamakuru wenda nawe hari icyo yazangezaho ibaruwa yawe narayibonye niyo mpamvu nguhamagaye ariko ndimo ndatekereza uyu mukobwa wawe joseline yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane yari afite imyaka cumi n'itanu imyaka cumi n'itanu yari akiri umwana mutoya w'umwangavu utangiye kuba inkumi ariko yari akiri umwana yari atangiye kumera utubere yego mu bantu mwari muturanye barimo n'uwo kamashara wibuka neza uvuga ko wamubonye nta bantu bandi mwari muturanye bakekaho ashobora kuba ari oya nta bandi bambazi nta bandi babimbiye ni uwo nguwo gusa umwana w'umucikacumu wagiye mu nkambi y'abacikacumu akayivamo muri mirongo icyenda na kane mu kwezi kwa cyenda hanyuma akongera akajya kwaka ibyangombwa ubundi akaburirwa irengero ndimo ndashaka umuntu waba warabaye muri icyo kigo cy'abacikacumu i butare waba warabonye uwo mukobwa ingabire y'imyaka cumi n'itanu asohoka ari muri iyo modoka imujyanye iwabo mu bugesera nyuma akaburira mu nzira ntabwo se yari azi aho atuye umwana imyaka cumi ni- cumi n'itanu aba azi aho atuye no kuba yarashakaga kuza kugushaka ni ukuvuga yuko yari azi neza aho akomoka yari azi aho akomoka kugira ngo hano yari ahagera hamaze imya- imyaka ibiri Mm, ubundi yari yararezwe na- n'ababyeyi banjye yego ari umwana ari umwana mutoya Mm,
noneho rero umwana amaze kuba inkumi amaze nyine gushonga amabere arahanga yanga kuhaba mm,
noneho iwacu baramwohereza bamwohereza hano mu bugesera amara imyaka ibiri amaze imyaka ibiri intambara ihita iba Iyi ariko namuhunganye yise yarapfuye komera none Mm.
iki gihe cyose umaze ushakisha urambwira ko wagiye muri croix rouge ngo nta handi ntiwabuze n'ahandi Na- ukunda SSR no kuri S- no kuri SSR nagiye no kuri asheyeri wagiyeyo urumva ko ntaho utapfunze imitwe none ugeze no ku ijwi rya amerika numvise ijwi rya amerika riri gushakisha abana bagiye babura n'abatanye n'ababo ndavuga nti yenda uwab- uwabagezaho iyo nkuru yanjye yenda ntibagira icyo bazankorera warakoze nongere ngushimire kuba wa waratwitabaje nicyo tubereyeho ni ukugira ngo mutwitabaze tubafashe uko dushoboye kino kiganiro o, agasaro kaburaga cyagiriyeho mwebwe mwaburanye n'abanyu urumva rero ku- kudushaka eh, ni byiza kandi ni ngombwa kubera ko nicyo tubereyeho ariko kugira ngo ngo umfashe kugufasha nkeneye andi makuru Eh, ku- nkeneye andi makuru uyu mwana wawe urebe mu byamuranga Eh.
agakura ni iki wumva cyatuma ava i gatagara agasubira i butare yagera mu nzira yenda akarangara akajya mu bindi eh, cyangwa se agahagarara avuga ati mbonye umuntu uh, ufite mm, ukeneye gutabarwa reka mutabare ibindi nzaba mbikora ejo ni iki wumva cyaba cyaratumye atagera aho yagombaga kugera kugira ngo agaruke aze kugushaka nta n'ubwo mbizi uko byaba byaragenze buriya ubundi nabonaga ari umwana ugomba kuba yamenya nk'ibintu yasobanukirwa Mm, ariko ntabwo namenya ikintu cyaba cyaratumye adakurikira uwo nguwo uri gutaha mhm, ngo yaranamubwiraga ati "Tura- tuzane nimba icyangombwa wakibuze ndagenda mvuga ko uri umwana wanjye mhm,
undi aravu- arabyanga aravuga ati jyewe ndashaka yuko ko ko njya kuzana- guhabwa icyangombwa noneho rero ngahita nzamuka nsanga mama mm, noneho namusanga aho ari tukazamanukana mhm, ariko yabuze ibitekerezo byavuga ati hinga amanuke nkurikire uwo muntu mm,
ubwo yenda yumva ko atari kumwe n'iwabo akumva yenda harimo ikibazo mm.
Mm, naho ubundi nuko byagenze narashakishije hose mbona biranze abo bakubwiye bari mukamashara yuko bamubonye mu kigo cy'abacikacumu kibutare mu rwanda habaye ibigo byinshi by'abacikacumu reka ba- umva abantu babivuze ntabwo ari n'uwo nguwo watubwiye ko yabaga muri iyo nkamba ahubwo we bahuriye bo baturutse bo baturutse i kibeho niho we rero bahuriye ku modoka Mm, umwana ari gutaha yuriye imodoka nawe undi nawe arayurira ahita amubona mu modoka noneho rero ntiyakomeza ngo aze aravuga ngo ngo bwo nkubonye ngo nkaba nkuzi ngo noneho ngo ngo unjyanire ibi bintu ngo ngo naze nta cyangombwa nazanye ngo abandi ngo bafite ngo dore mwebwe mufite ikibahungura babandikiye yewe ntacyo banyandikiye mm, ati none ngomba gusubirayo bakampa icyo cyangombwa nanjye nkakimanukana ati nagera mu nzira yenda ntacyo mfite nkamererwa nabi mm,
undi aramubwira ati ngwino tugende nzajya mvuga ko uri umwana wanjye ntacyo uzaba atari ku ibintu rero icyatumye yenda agira ubwoba agasubirayo ni uko yamubwiye ngo ibyo bintu ufite ngo nibabibona uje ubifite bazavuga ko ari ibyo wasahuye usanga umerewe nabi niko kubisiga aho ngaho abisiga aho ngaho ati njye kuzana igipapuro ndagaruka mbitware nkavuga nti yenda yaje no kubitwara aho hantu yenda hamererwa nabi arangiriramwe aho ngaho ntiyasubirayo ntiyanaza Mm, naho ubundi abariya ba- bahungutse nyine bariya bacikacumu bo nibo ba- babwi- babivuze iwacu Mm.
babwira muramu wanjye babwiye muramu wanjye Mhm.
Ba- a- ati umukobwa wanyu twarabanaga yego ati twebwe rero baratubwira ngo ni baduha ibyangombwa ngo dutahe Mm.
ati wewe rero turamubwira ngo ngwino tuzamukane tukujyane kwa sogokuru wawe kuko bari bahazi baharagiranaga inka Mm.
noneho ati tukujyane kwa sogokuru wawe ati ubundi mu bugesera uzajya usanga yondeye ko watubwiye ko papa wawe yapfuye Mm.
ati ati wabimenya yuko nyoko yaba yaratashye ati waze tukagenda umwana ngo arabyanga ngo jyawe nzajya i bugesera ngo nisanga atanahari ati nzabana n'abandi bahari ubwo rero ageze aho mu nzira a- ahindura nyine kuvuga ngo hinga asubire iyo ngiyo wambwira bamwe mu bavandimwe be eh, ku buryo yabumva niba akiriho akibuka ko ari abavandimwe be kandi nawe umushakisha hari bamwe mu bavandimwe be bakiriho bari aho ngaho
Eh, barahari basaza be hari basaza be umukuru yitwa nyine munyankindi piyeri yego undi ukurikiyeho yitwa mugemangango uretse ko bamuhamagaraga ngo ni gemari yego undi undi nanone yitwa ubarije rozandodiye Mm, uretse ko bamuhamagaraga nyarisaza yego y'irihimbano Mhm, undi yitwa nyirahabineza bamuhamagaraga habiri mhm, undi yitwa nyirabakunzi korodina mm.
bamuhamagaraga amahinja urakoze cyane niba joseline ingabire ariho aho yaba ari hose muri aya- izo ntara zo mu majyepfo y'u rwanda akakumva wowe mubyeyi we azamenya yuko habibi mahinja nyarisaza jamali ndetse na Eh, ati- nawe bakundaga kumuhamagara nyine uwo nyirasiku ubwabo bakundaga kumuhamagara ngo ni sikuri bamwitaga shikuri ubwo rero ibyo byose azabyumva niba arakumva wa mubyeyi we umwana wawe akaba akumva mubwira ijambo ry'urukundo rikuri ku mutima umaranye iyi myaka makumyabiri n'umunani yose usigaranye umunota umwe ndawuguhariye mubwira icyo ushaka kumubwira hanyuma dusoze ubwo nyine ni ukumubwira yuko mukunda numva mushaka Mm, namubuze nkagira agahinda ngahorana amarira menshi adashira nkagira agahinda n'ubu byatumye hani indwara n'umwijima kubera agahinda mpore nkarara mfite amaganya menshi none nkaba nifuza ko uwo mwana namubona kuko mubonye naba ngira umugisha kandi namwe mwaba mugize neza imana ikazabambera umugisha mwinshi ndizera ko abumva ijwi rya amerika muri kano kanya bazadufasha kumenya amakuru n'irengero rya joseline nyirasiku ubwabo bitaga ingabire Eh, nshimire cyane uwo mubyeyi kamashara ugufashije kubona amakuru ya nyuma agaragaza aho umwana eh, yari ageze eh, aho ngaho i gatagara abantu batuye i gatagara josine yasigiye eh, ibintu kuri ako kabari kuri ayo maduka aho yasize ibintu agasubira i butare abo ngabo nabo niba bumva ijwi rya amerika muri kano kanya bibuke eh, bazatubwire badufasha kumenya irengero rya ingabire mubyeyi rero karwera ah, elevaniya ndagushimye cyane kandi nkwifurije kugira ibihe byiza Eh, namwe baha umugisha imana kandi mumererwe neza imana ibaha umugisha uzaba uri utobera umubyeyi nk'uko ubibona nyine uri umushakashatsi w'abana rwose ukomeze iyo migisha urakoze cyane igihembo buri igihembo uzakibona hose ku isi no mu ijuru urakoze cyane Eh, Mm.
ewe mukomere eh, mukomere namwe
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga ku ijwi ry'amerika hanze aha hari abana bavuka bakabaho batazi umwe mu babyeyi babo umusore akabyara umwana akumvikana n'uwo babyaranye ko atazigera amuvuga akajya gushaka undi mugore ndetse ababyeyi b'uwo muhungu nabo bakamurwanirira ishyaka ngo yubake ariko uwo yabyaye ntiyigera amumenya iyi ni inkuru mpamo ya tuyishime clementine arashakisha se atuye mu karere ka muhanga umurenge wa shyogwe akagari ka mubuga umudugudu wa rwamaraba
bashakisha uwo mwene bari bukazamiye na mukakimonyo anastase bari batuye ku muhima ahantu bita rafuresheri nyine uwo ni data babashije kumva amateka ye njyayo maze kujyayo nshakisha nimero z'uwo mukecuru witwa Kakimonyo Anastasia barazimpa umukecuru twari twajyanye amuhamagaye aramubwira ati uretse no kumumpa umwana izo nimero tumuzimuhe ubwo nyine biba ngombwa ko nagera nkitahira kugisha inama barambwira ngo nabicisha ku gasaro kabuze uyu mukakimonyo Anastasia umbwira ni ni nyina wa papa wawe
yego
uretse iryo zina rya lewo uvuga hari irindi zina papa wawe afite ntabwo mbizi niba rifite iryo ni ryo nabashije kumenya iryo se wamenye ryo ninde wari kubwiye hari umugabo duturanye niwe wampaye amakuru kuko mama mubyara we yanze kumva amakuru ya data uwo mugabo rero yaje kumbwira ati mama ahantu yakoraga nari mpazi niho yakuye inda yawe mama wawe yitwa nde
yitwa mukamana devota mukamana devota atuye mu kahe karere
mu karere ka muhanga umurenge wa shyogwe akagari n'umubuga umudugudu ni rwamaraba urashaka kumbwira ko muturanye
yego turaturanye ufite imyaka ingahe
makumyabiri n'itandatu arakubyara ntiyakubwira so wakubyaye yego
ubu se mu gitabo cy'indangamimerere wanditse kuri nde
kuko ari njye wishakiye irangamuntu nanditse kuri mama nta datangira
uyu anastasia mukakimunyo we atuye mu kahe karere
yari atuye ku muhima ariko bambwiye ngo yimukiye urusororo
akaba ari we ushobora kuba ari nyina wa papa wawe
niwe ushobora kuba uzi data kuko ari mama we
uwakubwiye ko ari so yakubwiye ko mama wawe yakoraga hehe
yakoraga aho kwa barihutagamiye hariya ku muhima rafuresheri yakoraga iki muri rafuresheri
mama nyine yabakoreraga akazi ko mu rugo ndakubaza ayo makuru yose kubera ko abantu bamubonye ku muhima abantu bazi rafuresheri bazi umwana w'umukobwa wahakoze dore hashize imyaka makumyabiri n'itandatu wahakuye inda ntabwo hazabura umuntu umwe uzamenya umuntu wabyaye uwo mwana ari wowe twishime clementine nongere nibutse abumva ijwi rya amerika ko iki kiganiro agasaro kaburaga ntabwo ari ikiganiro kirangiza ibibazo abaturage bafitanye na leta mu birebana n'indangamimerere ya buri munyarwanda icyo dukora ni ugushaka abantu baburanye n'ababo umwana wabuze se akaba ashaka kumubona kumufasha birumvikana uburyo bwose twakoresha kugira ngo tugufashe tukubonere papa wawe tumenye aho ari ibyo biri mu nshingano zacu ahasigaye nawe ni inshingano za papa wawe zo kumenya ko iyo abyaye umwana agomba kumumenya niyo atamwitaho akamumenya akamenya uwo ari we kugira ngo uwo mwana nawe agire ibyishimo byo kumenya papa we ikintu ushaka kumenya kuba mama wawe wakubyaye atakubwira si ukubyara hari ubibonamo izihe mpamvu
nyuma naje kumwegera ndamwinja arangije arambwira ngo uwamuteye inda ari we uwo witwa rewo yasize amubwiye ngo ntazabibwiye iwabo iyo hari mbona ariyo mpamvu yatumye we atabimbwira ngo yasize amweretse umuntu yari kuzajya abwira ikibazo uwo muntu rero nyuma byaje kurangira yimutse aramubura
hanyuma se uwo uretse gato uwo leo amaze kumutera inda yagiye
yagiye kwiga ngo hanze noneho ubwo nyine nagiye kubaza amakuru ye barambwira ngo abasantara afurika abasantara afurika nk'umusirikare wagiye kubahiriza y'amahoro abasantara afurika nk'umusivile wagiye kunganira abahubahiriza amahoro aha base nk'umuntu wagiye nk'umushoramari wa wagiye kwagura no kureba ukuntu tungo wakwiyongera ahari nka muntu ki ahaba nk'umushoramari wagiye gushakishirizayo kuko bambwiye ngo acururizayo acururizayo rero wabaye hafi ya rafuresheri akajya kwiga i burayi akagaruka mu rwanda agacuruza ubu akaba ari muri santara afurika iryo zina rya newo aracyarifite niko yitwa ntabwo nzi niba ari ryo gikoresha gusa sinzi niba nimero y'uwo mukecuru aricyo yabamarira kuko ndayifite iyo nimero wayimpa yamfasha cyane ariko nagira ngo umpa andi makuru waba uzi arebana na papa wawe yaba amaze imyaka ingahe muri santara afurika
yagiye icyenda gatandatu kandi kuva yagenda ashobora kuba atarongeye kugaruka mu rwanda ayo makuru yo ukuntu wayamenye nayo wakuruye unyuze ku nshuti ze wanyuze ku bantu babanye nawe aho ku muhima wanyuze ku bo yasize abwiye ngo bamurebere umwana wanyuze kurinde
nanyuze ku musaza bari baturanye aracyahatuye aho bari batuye we aracyahatuye nawe wayampaye uwo musaza aramuzi neza papa wawe aramuzi
yego ashobora kuba amuzi kuko bari baturanye kandi ntiyigeze yimuka gusa ntabwo nzi ngo yitwa nde papa wawe aho yaba ari niba ari muri santara afurika koko nta kabuza kuzamubona kubera ko ubu ngubu tuvugana nawe arimo arumva ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga ku buryo rero ndahamya nkomeje yuko clementine ntabwo uzatinda kubona papa wawe tuzakora ibyo dushobora byose kugira ngo tumugereho nta kosa yakoze ryo kukubyara nta n'ipfunwe yagombye kugira ryo kukugira nk'umwana w'umukobwa azagukosha kandi azagukunda nongere ngo ushimire yuko waje gushaka papa wawe wagize neza kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ugira amahoro
bakoze akazi keza
agasaro kaburaga
uwitwa ntwari eme yaraduhamagaye kenshi kenshi hano ku ijwi ry'amerika ashakisha umuvandimwe we ariko akanashakisha n'abavandimwe ba papa we bashobora kuba bari muri tanzania inkuru ya andre ribakare wavuye mu rwanda akajya muri tanzania akagaruka mu rwanda akomotse i burundi ariko kandi ari nyakamwe abavandimwe bose bari muri tanzania twabanje kubibwirwa n'umuhungu we ntwari papa batandukaniye muri tanzania papa yari yaje mu burundi bo basigara muri tanzania aho bita tabora ubukene ari aho ngaho papa warihe yego turi kumwe none se ubwo amakuru ya bene wabo batandukanye si uyazi kukurusha nimba uri umwana we oya ntayazi nawe azi amazina yabo kuko batandukanye kera nakoze igereranya kuko arakuze ntabwo ari kwibuka neza numva bishobora kuba ari nko muri mirongo irindwi na gatanu ariko se ashobora kumvugisha akambwira byibuze uko batandukanye yego mwavugana wamuha gato eee
muraho amakuru muzeye meza ni meza namwe mwaho turakomeye ni venute nshimiyimana hano ku ijwi ry'amerika uwo muhungu wanyu arimo arambwira ngo ararangisha abavandimwe banyu mwaburanye andrea ribakare abo bavandimwe bawe mwatandukanye tabora ya tanzania mwatandukanye mute abo bavandimwe mwatandukanye mwatandukanye mute niba nabasize yewe nza mu burundi hanyuma ubasigayo ntiwongera kumenya amakuru yawe uribuka umwaka mutandukana ni nka mirongo inani gutya na gatanu ni iki cyatumye ubasiga muri tanzania ukajya mu burundi icyo gihe nagenda nk'icyo gupagasa gutyo sinzi umuntu nari nkurikiye ubu nari mfite ikinga nkoresha ngeze mu burundi rero birakomera sinasigaho vuba nyine hanyuma uva mu burundi uza mu rwanda
hanyuma mva mu burundi nza mu rwanda none se kuva muri mirongo irindwi na gatanu kugeza uyu munsi nta kandi gakuru wigeze umenya ka bashiki bawe na barumuna bawe wasanga ari barumuna bawe ndibwira ko nka minani ashobora kuba ari muto kuri wowe urambwira nta makuru yabo wongeye kumenya reka nta makuru nongeye kumenya habe na gato narakurikiranye sinzi ukuntu byagendekeye ntabwo wigeze umenya ko yenda nabo bashobora kuba baratashye mu rwanda bakaba bari aho ngaho mu rwanda oya ntabyo ntabyo namenye kabisa nta bandi bavandimwe mwari mwarasize mu rwanda mbere yo kujya muri tanzania
ntabo mbere y'uko muhungira muri tanzania mwari mutuye hehe
twari dutuye ahantu muri komine nyazo ibugina muri perezida icyo gihe ari perezida ya butare muri komine nyazo ahantu hepfo ibugina ibugina muhava kubera hari inzara hari imirwano hari nta mibereho myiza nari mbafite hari batata wacu bavukana na papa kuri nyina batavukana ku isi ntabwo bari bamereye neza uhitamo gusuhuka urigendera
fata wa muryango wanjye rero ufata umuryango wawe ugenda ari nyiramatabaro umuhungu wawe yambwiye amazina menshi harimo nyiramatabaro harimo minani harimo nyira nyiracumi harimo mukarusine harimo mutungirehe hakabamo mukanyandwi na kamanayo ni amazina menshi bose ni abavandimwe bawe turavukana neza kuri papa na mama bose bariya urababwira uti nimuze duhunge twigendere duhunge aba bene wacu batumereye nabi
hamwe na mama icyo gihe na mama wawe waramujyanye ntaramujyanye ahubwo yapfiriye gusa bukenye
komera ubwo rero komera komera muragiye bose mugiye ukene muravuga muti turatura hano aho kugira ngo bazadutsinde ikagina ya ntyazo nta kanunu kabo wongeye kumenya nta muntu ukomoka aho muri tanzania aho ngaho kene waba arakubwiye ati abavandimwe bawe narababonye hari abanyarwanda benshi bavuye muri tanzania bari mu rwanda nta wigeze aguha amakuru y'umwe mu bavandimwe bawe
nta n'umwe ntawe ndabona nabonye umwana wawe ntwari yeme niwe wahamagaye hano ku ijwi rya amerika tubwira ati ndarangisha mu kanya navuganaga nawe ariko atangiye kumbwira ndavuga nti mpa nyir'ubwite nivuganire nawe ntwari yavukiye burundi yavukiye tanzania yavukiye rwanda yavukiye he aha we yavukiye burundi kubona uwo muhungu wawe adafite ba nyirasenge ntagire ba nyirarume kuba ari muri tanzania ntabwo wigeze uvuga uti uyu muhungu wanjye reka njye kumushakira ba nyirarume na ba nyirasenge aho bari akeneye kubamenya
kandi undi mu rwanda nyine u rwanda se ntiwarusohokamo ngo ujye kureba aho abavandimwe bawe bari nta bushobozi mfite aho kugumya gutambagira mu rwanda hose bitabaye iby'ubushobozi ariko gushaka uragufite gushaka ko ndayifiteho gusa ubushobozi niho ndafite muzeri bakare ndagushimiye cyane ko wafashe kano kanya kugira ngo tuganire hano mu kiganiro agasaro ka buraga urakoze cyane nuko nubwo nawe urakoze
mbere yo kurangiza iki kiganiro agasaro kaburaga ndifuza gushakisha ababyeyi b'umwana w'umukobwa izina rye nzi ni rimwe yitwa nyirantambara ababyeyi be bakomokaga muri komini kiyombe muri perefegitura ya byumba mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane bari mu nkambi ya murambi muri komini kiyombe nyine uwo mwana w'umukobwa yahavuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itatu afite imyaka ibiri anyura mu kigo cy'imfubyi cy'imasaka ahava ajya i burayi niba ukomoka mu cyahoze ari komini kiyombe niba waranyuze mu nkambi ya murambi nibuzi umuryango wari ufite umwana witwa nyirantambara gana ikiganiro agasaro kaburaga umwana w'umukobwa ari mu gihugu kimwe cy'uburayi arashaka umuryango we abasigaye mwantumye sinzabatenguha nzabatumikira mu kiganiro gitaha mugira amahoro mwari kumwe na venisite nshimiyimana agasaro kaburaga